di oloris wey dey palace of ife di oloris wey kabiyesi marry dey no dey rest like dey dey like bring problem on themselves every small thing na drag drag drag dey but the fact be say dey no dey sabi who you suppose drag with you know say all these kind things eh dey dey get limit you go know who be your size who you suppose argue with and who you no suppose argue with this person dey my league oo oh, this person no dey my league na so e suppose be but no dey no dey ever check am Olori Ashley don start her matter again. Yes oo, now Olori Ashley hear dis matter say Kabiyesi and Queen Nomi wan get back together as she hear di matter with all her bragging and everything na as she dey happy say she don pursue Queen Nomi, she no believe say Kabiyesi go wan bring back Queen Nomi to di palace of Ife yes e shock her she dey hear di news say Queen Nomi don accept to give Kabiyesi second chance pepper body don enter her body Now she tok say e no go fit happen say she no go fit watch that one happen for her life she dey tok say if kabiyesi mistakenly decide to do that one say she she go come back that day and she go come block the deal oh. yes o oh, say instead of make e be reunion for queen nomi and kabiyesi say e go be her welcome back ceremony na dey go turn am to because she no go fit agree make that kind thing happen for her back yes o say e no fit work make kabiyesi and queen Nomi reunite with each other and also say she no go gree make kabiyesi and queen Nomi reunite when she never come back make dem never welcome her back say if e happen she no go fit come back palace again but na you dey say come do verification you no gree come do the right thing you no gree now you dey do kpelekpele welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una do alright So, if not the first time you join us on this space we say welcome Now here now we drop all the hot hot gist or di ogbonge information about things with dey sup for inside the palace of ife so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload thank you very much and to all subscribers who say thank you we appreciate you may god bless you mm -hmm. my people no be small matter oh. so they talk say Uh, olori ashley don already send message again give queen Nomi. Hmm. say this time around olori ashley they tell queen Nomi say who she thinks say she be say she thinks say because say she born um prince tadenika now she go dey do anyhow They uh eh, try they control kabiyesi They tell kabiyesi waiting to do because olori ashley believe say na queen Nomi now they dey tell kabiyesi wetin to do na queen naomi make kabiyesi no gree accept her to come back na queen naomi na e dey tell kabiyesi make dem do verification for her everything wey dey happen for her life like this na queen naomi na e dey cause am that is always the olori's belief all of them believe say any bad thing wey happen na queen naomi na e dey cause am for their life yes So because you know say them as they be bad people, they dey cause person pain dey think say the person get the time to to come dey sit down dey think about how to cause them pain yes so na wetin she believe all this? while now she don dey send message give queen nomi say make she stop to dey brag make she stop to dey do anyhow o say her son no be anybody for the palace of ife say prince tadenikawo na just first son for kabiyesi say e no get rank say na just eh, eh, ordinary her na im born prince tadenikawo so e no even get rank at all at all make she no dey deceive herself with say she get eh, son say if they dey count crown prince now she go bring out her pikin say her pikin no join now. say see her son is a double crown prince prince wey dem crown from inside belly no be so say even her mama side the pikin mama side and the papa side now prince e be say now him be the crown prince if they call now say oh yeah, bring out who deserve to be king among the three sons where wey kabiyesi get say she think say they go bring out prince tadenikawo for what na say who prince tedinika go help abi who he be say na her son na be the double crown prince The child that came with the crown yes as the pikin come with the crown say e no get any jazz wey dey wan use collect am back from im hand say na the pikin na be the only real uh, prince for the palace say her child na the real crown prince for the palace all of the other ones wey dey answer crown prince na just counterfeit say they just dey answer am for answering sake say her child na the only one i no understand o shey na the crown prince wey you dey claim about up and down dey shout your pikin crown prince double crown prince na im be still di one wey would still dey doubt im identity yes kabiyesi still dey doubt the identity of the child the paternity of the child if um, they never confirm the paternity of the child how your child take become double crown prince sef olori ashley wey be eh, olori ronke wey be her sister don already talk say she go expose her say she go give. carry kabiyesi go meet the people wey be donor for her the people wey bin donate sperm for her so if mistakenly kabiyesi do this test come find out say now one of them because now three guys didn't give her who knows what will be her case again now kabiyesi still dey do investigation another person come come out too another strange lady come outside come talk say she get your story for hand say she go talk on top of dis ones now olori actually no know say she go quiet yes na as this kind tin dey happen you go quiet calm down make you relax make you know wetin dey happen make you first mellow down try beg see wetin dey go do for you her pipo dey say make dem cover di matter how dey wan take cover am with una pikin wey get bad character no son wey never go anywhere pikin wey never reach anything pikin wey never reach one month They don dey turn am to They don dey wan get enemies round na so she dey do the other day she say the enemies of her and kabiyesi don already dey um, target her pikin but they go fail how na small pikin na you dey bring enmity dey drag enmity dey come for this innocent child wey no do anything nobody wan be olori ashley pikin enemy o but na olori ashley na dey call pipo say oya come my pikin don reach make una turn enemy Because why you dey brandish am eh, eh, double crown prince up and down now you no get eh, manners you no get respect again you no even know where your pikin belong you dey drag position with prince tadenikawa prince tadenikawa wey be first son of the king na you wan drag position with for your child hmm. People don dey talk say she don dey make mistake wey she go regret oh. o say you fit dey play wit anytin you fit dey play with kabiyesi and every other thing, but you see when e concern queen naomi and prince tadenikawo oh, no near kabiyesi o oh, no go dey play rough play kabiyesi no go take am from you So e be like say ashley don forget wetin fit happen to am with this kind rough play wey she dey play her case still dey pending kabiyesi never really finish with her matter and she wan dey bring another case on top her head say she go collect o oh, hmm dey say olori oh, ashley eh she just dey para o oh, she dey tell queen nomi say make she dey aware say her pikin no be anybody say prince adenikawa na just normal child wey dey just born for palace nothing nothing e no get crown for im head say make we no be no deceive ourselves say na her child na be the double crown prince and na him be the only person we deserve to be called crown prince and na him go be the king of the land hey for forget all the story where they carry come this area They all alleged information as gathered from the internet na hearsay as i hear and as i carry am come. Not forget to drop your comments. make i know what you think about this message wey olori ashley not really send give queen naomi yes so and also please like the video subscribe to the channel thank you and god bless you